ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu abo mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora abadushakira kuri interineti namwe mujye kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com tugendane mu biganiro byacu muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu mpera z'icyumweru gishize abanyapolitiki icyenda batangarije iyotawa muri canada ko bashinze ishyaka rishya rya politiki bise urunana rw'abanyarwanda baharanira impinduka bavuze ko intego yabo ari uguhangana no guhirika ishyaka riri ku butegetsi mu rwanda iri shyaka rishya ryashinzwe n'abantu ahanini bari bamaze imyaka igera ku icyenda bakorana n'ishyaka rya rnc naryo rirwanya ubutegetsi bwo mu rwanda byari ku nshuro ya kabiri ishyaka rnc ryongera gutakaza ingunga imwe abantu bamwe mu bakomeye barigize kubera kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe ijwi rya amerika yagiye ibagezaho amakuru y'uko byagenze muri icyo gihe nyuma y'amezi arindwi abaheruka kutumvikana na rnc bayivuyemo bashyizeho ishyaka ryabo rishya ikiganiro muri isanga cyatumiye umuhuzabikorwa w'iri shyaka rishya bwana jean paul turayishimye kugira ngo atubwire mu magambo arambuye imvano y'ishingwa ry'iri shyaka icyo bagamije n'ibindi bibazo binyuranye turi bumubaze turisegura ku bakunzi ba muri isanga cyangwa abandi bashaka kugira icyo bavuga bubashe kubaha ijambo uyu munsi nk'uko muzacu tutabasha kugera ku bikoresho byo mu biro bidufasha gusangiza ijambo abantu barenze umwe cyangwa abashaka kubaza umutumirwa cyakora urubuga ni urwanyu uwashaka kugira icyo avuga kuri iki kiganiro cyangwa ibiri bukivugirwemo yatwandikira nawe tukamuha urubuga akisanzura kuri radiyo yanyu aderese ni yayindi radiyo yacu arobaz gmail akadomo com twongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri sanga bwana jean paul turayishimye uri umuvugizi w'urugaga nyarwanda ruharanira impinduka ishyaka rishya rya politike turagushimiye cyane kwitabira ubutumire bw'ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya amerika nanjye ndabashimiye bwana mutagoma ye mu itangazo rishyiraho ishyaka mwavuze ko mugamije guhangana n'ubutegetsi bwa fpr mu rwanda murapfa iki
hari impamvu nyinshi cyane zo kurwanya ubutegetsi bw'i kigali hari ibya twavuze dutangaza ishyirwaho ry'urunana birimo bikubiye muri manifesto hari impamvu nyinshi cyane ku buryo dushatse kuba ari byo yenda twa dushingiye tuvuga byonyine iki kiganiro cyangwa se umwanya wabyo ntabwo waboneka ariko harimo cyane cyane kuba ubutegetsi bw'i kigali butubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse n'uburenganzira gukora politike mu gihugu ubu ndahera kuri impamvu nk'abantu bashobora gukora politike bakumva bashaka gukora politike yo kugira ngo ubutegetsi bwa kigali buhinduke dufite abanyapolitike benshi benshi cyane haba mu gihugu ndetse haba no hanze ariko babujijwe ubwinyagamburiro nabwo ubwabyo ntibahabwe amahirwe kugira ngo bahindure ibishobora guhinduka akaba ariyo mpamvu rero dusanga ari byiza ko byibuze hagomba kuba impinduka ku butegetsi bwa kigali kugira ngo n'abo bose bavuga ko bafite ibyo bashaka kuzanira abanyarwanda bagire ayo mahirwe cyangwa se bahabwe ayo mahirwe noneho abanyarwanda bihitiremo ariko izindi mpamvu harimo akarengane hari kuba ubutegetsi butagendera ku mahame ya demokarasi ibintu twifuriza abanyarwanda nubwo ubutegetsi ubwabwo buvuga ko ari igihugu kiri demokaratike ndetse kigira n'amatora rimwe na rimwe ariko amatora twebwe twemeza ko abafifitse ndetse ko umukandida aba ari umwe rukumbi ndetse n'amajwi azabona akaba amenyekana mbere y'uko nako ushobora kumenya uzatsinda mbere y'uko n'umukandida ajya mu kibuga kwiyamamaza ibyo rero ni ibintu bikwiriye guhagarara ariko ushingiye ku muturage ubwaho urebe inzara iri mu gihugu urebe abantu bapfa buri munsi abanyarwanda ni impunzi ibintu bimwe ubutegetsi buri buhari bwa efuperi bwari bwaravuze ko bugiye guca ibyo ni ibintu bimwe mu byo twebwe tureba bikwiriye guhinduka nk'uko nabivugaga bikuye muri za manifesto zacu cyangwa muri manifesto yacu cyangwa imigabo n'imigambi harimo ruswa harimo ikimenyane harimo kuba igihugu kitagendera ku mategeko cyangwa se gufunga abantu badafite impamvu nk'uko tubibona buri gihe haba kuri abanyapolitike gupfa bazize impamvu zidasobanutse ubu zikaba nta nubwo unashobora no kwemerera gukora za investigasyo cyangwa se iperereza yewe navuga bukira bugacya mutagoma ibibazo byo kurwanya cyangwa impamvu zo kurwanya ubutegetsi zo zirenze igihumbi abahagarariye ubutegetsi bw'u rwanda ntabwo turi kumwe muri iki kiganiro ngo bagire icyo bavuga kuri ibyo ngibyo umaze kuvuga nibidushobokera tuzabashaka mu biganiro byacu bitaha kugira ngo tubahe urubuga bagire icyo babivugaho ariko nubwo tutari kumwe nzi neza ko batemeranya nawe nzi neza ko ibyo uvuga badashobora kubyemera kuko bagaragaza neza ko igihugu cyateye imbere igihugu gifite umutekano ibyo wavugaga by'uburenganzira bwa muntu byubahirijwe neza mu gihugu kandi n'urubuga rwa politiki abashaka kuyikora bemerewe ibyo mvuga bamwe mu baturage nabo ubwabo barabyemeza kandi bakanemeza ko ibimenyetso bihari bwana turayishimye ariko bwana mutagoma uravuga ko bemeza ko ibyo bibazo bidahari cyangwa se ko babikemuye n'icyo ushaka kuvuga cyangwa ko leta ariko yabivuga kuko ariko bimeze nakubwira nk'urugero nka gahunda ya leta yitwa ngwino urebe ntiyakabayeho mu gihe itemera ko hari impunzi ziri hanze y'igihugu hari ibintu byinshi bashobora kuvuga gusa kugira ngo bagaragare neza kuko nk'abatanze ibisubizo abanyarwanda bakeneye ariko byaba byiza ko kuko bahari noneho natwe tukaba twagira amahirwe yo kuvuga ko ibyo tuvuga bifite ishingiro ko ibyo ari amareshya mu gihe ariko atari byo koko ko ibyo bibazo batabishubije kandi biracyahari niyo mpamvu natwe turi hanze ndetse ari nayo mpamvu wumva amashyaka menshi akomeza kuvukira hanze y'igihugu ubikomejeho rero uta amashyaka menshi akomeje kuvukira hanze y'igihugu ko hari amashyaka menshi ni iki cyatumye mushinga irindi ntimushake abantu mwifatanya nabo ngo muvuge muti twe no kubica iruhande mwari muri rnc hanyuma muza kuvamo ibyo wenda twanabiganiriyeho tuvuga impamvu yatumye muvamo ariko se kuki amashyaka ari menshi mukongeraho irindi bwana turayishimye
icyo kibazo unyemereye harimo ibice bibiri hari kuba ari amashyaka menshi ndetse na renise uvuze kuvamo reka yenda mpere ku cy'amashyaka menshi mu by'ukuri kuba amashyaka menshi avuka ntabwo byakabaye ari ikibazo kubera yuko icyangombwa ni umugambi n'ibyo bazaniye abanyarwanda ndetse ni mu bigereranyo bimwe nshobora gutanga ni nk'uko umubyeyi yaba afite arimo yibaruka abana akajya uwa mbere uwa kabiri wa gatatu ntabwo numva ko bikwiriye ko umuntu yavuga ngo ntabwo wagira uwa kane ngo babaye benshi cyane cyangwa se uwa gatanu ibyo nibaza ko mu gihe cyose waba ufite impamvu unafite n'icyo kubarera ntabwo ukwiriye kuvuga ko yenda ari ikintu kibi ikindi rero ku bijyanye noneho n'amashyaka ubwayo reka tuve ku kigereranyo cya yenda cy'umuryango n'abana amashyaka menshi icyo yenda twareba ntabwo nshaka kugira ngo nenge abantu bose bagerageza gushaka ah, guhindura ibintu mu rwanda kuko natwe nirwo rubuga twinjiyemo ariko icyo tuba tugira ngo turebe ni ukureba ibyo bashoboye n'ibyo batashoboye ariko twebwe tukagira ngo tube umusemburo wo kugira ngo dukore yenda ibyo ibitarashobora guko- gukoreka cyangwa se kugerwaho muri iyi myaka amashyaka amaze iminsi akorera hanze yewe hari Uh, muri eh, bibiliya hari umuntu eh, watanze isomo avuga ati ni mu bakorino eh, aravuga ati na bibiliya irabyemera ko ibice atari ikintu kibi mu bantu kuko aricyo gituma ngo abemerwa bashobora kumenyekana nanjye rero nkibaza ko kuba dufite eh, abantu benshi cyangwa se imitwe myinshi reka duhe abanyarwanda amahirwe yo kugira ngo bo bo bihitiremo ushobora kuba ah, babwira ibyo azakora yenda bakabyizera kuko kubibabwira ni kimwe ariko uruhare ruba rusigaye ni urw'abanyarwanda kugira ngo nabo bavuge bati ibyo ba- aba bavuga nubwo yenda bavuga nk'ibyo bariya bavuze ariko nizera ko yenda hari aba bashobora kubigeraho kuruta eh, bariya ibyo bavuze ikindi ni uko mu by'ukuri nibaza ko ibisubizo bimwe bazabibona yenda muri eh, bazabibonera mu bikorwa byacu nkibaza ko eh, twareka abanyarwanda bakazaba aribo babajije abacamanza eh, baka- nibwo tukivuka bakaduha igihe gitoya noneho tukerekana koko impamvu yo kuvuka kwacu ndetse nabo bakavuga bati koko mwari mukenewe byari bikwiriye ko muvuka nubwo hari n'andi mashyaka ubwo rero azakora akayo natwe tukazakora akacu ariko noneho ku cyo bavuze cya kabiri cy'ishyaka twabagamo rya rnc ndagira ngo nkosore akantu gatoya aho bavuga guti mwavuyemo bi- bi- birasa nk'aho bigaragara ko koko twavuyemo eh, gusa kubera ko hari twahamagaranye abantu eh, bari ku mugabane wo muri canada mu burayi se muri amerika tukavuga tuti muze dushinge ishyaka ryacu ntabwo ari byo icyabanje ni uko ah, twagize ibyo tumvikanaho ntitwabyumvikanaho neza ndetse dushaka kugira ngo turebe uburyo dushobora kubikemura ntibyakunda hifashishwa eh, abantu batandukanye bagize ubushake bwo gushaka kuduhuza mm, n'abantu twari dufitanye ibyo tumvikanaho umwe mu buyobozi bwa rnc ntibyakunda Eh, noneho haza kuba eh, ibyo nakwita ah, konfuri cyangwa se amahari akomeye Ibi tunarwa kumvikana tunarwa kumvikana nk'uko nagiye numvikana kenshi mbivuga cyakora si mbica ku ruhande eh, izi ntandaro y'ibi byose n'ubwo yenda byaje kuvamo n'ibindi ariko ah, byahereye ku gihe ah, ben rutabana wari komiseri mu ah, muri rnc ubu nkabambona nawe yarasimbuwe kimwe nanjye twari eh, twananiwe kumvikana ku buryo mbese gestion eh, y'icyo kibazo uko eh, twayi- twayitwaramo hanyuma rero izo mpamvu zo kutumvikana haza kuvamo eh, ibyo bise eh, hari ukwirukanwa nako twageze aho bamwe barirukanwa bahereye kuba muri canada hakurikiraho jyewe hakurikiraho umufaransa umuyobozi w'umufaransa wa rnc mu bufaransa yewe abandi bagenda begura noneho biza ku- kuvamo ko twa- twibumbira hamwe tukaganira tukareba niba umugambi twari dufite kuko ari wo kurwanya ubutegetsi ku kibazo twatangiriyeho wa kigali nta cyahindutse mu rwanda izo mpamvu ziracyahari kandi bamwe twari dufatanyije biragaragara ko koko bata batakidushaka ko dufatanya muri urwo rugamba ariko noneho dusanga tudashobora kurebera akarengane gakomeza gukorerwa mu rwanda Eh, ubutegetsi budashaka kumva icyo abaturage bavuga icyo abanyarwanda basaba guhindura dusanga rero twebwe dufite eh, izo mbaraga ndetse n'ubwo bushake bwo kugira ngo dukomeze guharanira izo mpinduka twasabaga n'igihe twari tukiri muri rnc nuko rero twaje ku- kwibumbira hamwe ariko hakaba hari n'abandi batari basanzwe bari muri rnc bavuze ko eh, basanga natwe ibyo eh, duhagarariye tureperezanta ari ibintu bifuje kuva kera cyane cyane ko twanze ibintu by'akarengane bikanumvikana ko tubirwanya ku mugaragaro Eh, bifuza ko twafatanyira urugamba n'uru rugendo nibwo twashyizeho urunana rero nyarwanda ruharanira impinduka
E, ndibuka yuko mwari mwavuze muti aho kugira ngo tuvemo eh, muti ntabwo ihuriro ari iry'umuntu umwe mwakoresheje ijambo ngo ihuriro ntabwo ari akarima k'umuntu umwe byari bimeze nk'aho mutazavamo rwose Eh, muzagumamo impinduka mukazishakiramo ariko eh, biza guhinduka byagenze bite
nibyo ah, twebwe n'uyu munsi turacyabona ko habayeho gutatira ibyo ah, twari twariyemeje nk'ihuriro Ah, kandi koko twavuga ko tugomba kubanza kurwana n'ibibazo tugahangana nabyo mu imbere Eh, ariko buriya twaje kongera kugenzura imikorere nyuma y'igihe kinini kesi cyangwa se dubwira abanyarwanda ibibazo bihari tugerageza gushaka umuti w'ibibazo haza kubaho ibisa nk'aho ari uguhangana hanze nk'aho ikibazo dufite nyamukuru mu rwanda cyibagiranye twaje gusanga rero ko ari byiza kuko na bamwe mu banyamuryango b'ihuriro bitari bikiri jean paul wenyine bitari bikiri eh, abantu babiri batatu byagiye biba iby'abantu benshi benshi cyane nk'uko nari maze kukubwira ah, abantu bari intara yose ya canada eh, abantu barimo bashinzwe ihuriro nk'age ah, haza kuvamo abantu nka- bari bakuriye inararibonye bakegura ni ibintu bikomeye cyane abakuriye intara zimwe na zimwe bakirukanwa mu burayi dusanga turiho tugira imbaraga nyinshi ah, zo kugira ngo dushobore kugira impinduka dushobora gukora kuko twari twaratangije ikintu cyitwa amavugurura dusaba amavugurura mu ihuriro nyarwanda ariko dusanga nabwo dushobora kutayakora gusa mu ihuriro nyarwanda ubu noneho twakoze ibintu bigari eh, bwana mutagomwa byo kuba dushobora gukora izo mpinduka zishobora kubaho haba no mu ihuriro nyarwanda ndetse no mu gihugu muri rusange kuko benshi bagiye badusanga muri abo bantu bari bakuriye iyo eh, tsinda ry'amavugurura ryaje kuvamo uruna uru runana ubona twatangije ejo bundi kandi bigaragara ko nabo guhamagara twakoze kumvikanye nkaba nibaza ko bifite umusaruro byatanze ni ubwo buryo rero twabirebeyemo dusanga noneho iyo kampanye twako- twakoze idashobora kuba gusa yahindura ibintu mu ihuriro nk'uko yabikoze ariyo mpamvu ubu abayobozi batandukanye benshi cyane nshobora kubwira ah, amazina bagiye bava mu buyobozi benshi cyane noneho ah, ubwo ntabwo nibutse kubwira n'umukuru w'intara muri Denmark Eh, ibyo byose rero bis- ubona ko twagize impinduka kuko twashakaga ariko noneho turavuga tuti ubwo dushobora kuzana impinduka n'ahangaha dushobora no gushaka n'impinduka no mu gihugu ubwaho kandi biranashoboka ni iyo mpamvu yatumye dusanga uburyo bwiza atari ukurebera gusa izo ntambara zo muri rnc ahubwo uru rugamba n'izo mbaraga dufite twazikoresha tukahindura ibintu izo mpinduka tukazisaba no mu gihugu imbere Mm, icyo turaza kukigarukaho mu kanya ariko hari icyo wari uvuze uti hari abantu benshi barimo n'abayobozi bakuru bituma nibuka eh, madamu Leya Karegeya hari n'undi witwa eh, Jean Paul Ntagara nabo eh, mwari kumwe mbere ariko ntabwo nigeze mbabona kuri ririya tangazo rishyiraho ishyaka rishya mwashinze abo nabo muracyari kumwe Eh, oya, hari abo turi kumwe hari n'abandi tutari kumwe eh, benshi batigeze ah, hari abantu benshi batigeze bagaragara kuri iriya lisite kandi turi kumwe Ah, yenda sinakora icyo nakwita violation eh, of trust eh, kugira ngo mvuge amazina natwe twaporoteje kubera impamvu zitandukanye mutagomba ko cya mbere eh, buriya malisite menshi y'abantu eh, ntabwo icyangombwa ni ukugira ngo abantu banafokasinge cyangwa se nako bite kureba ku migabo n'imigambi kuruta yenda eh, umubare w'amazina y'abantu basinye cyangwa se bashyize umukono kuri ariya matangazo yacu ariko nk'uko twabivuze muri ayo matangazo twavuze ko twebwe abashyizeho umukono duhagarariye abandi benshi eh, batashyizeho umukono kandi ku mpamvu nyinshi zitandukanye imwe eh, muri zo kuko buriya urabona ah, hari igihe rimwe na rimwe uretse no kuba no kuba amahitamo y'umuntu ashobora kumva ari komfortable kuba yakora yenda mu buryo yisanzuye atari amazina ubwayo ntabwo ari cyo kinazana impinduka cyangwa se cyagira akamaro kuruta ikindi ariko hari n'igihe sitarategikima ushobora gusanga eh, ni nabyo byiza ko rimwe na rimwe hari igihe umusaruro kuri bamwe ushobora gutangwa mu gihe yenda ah, bakoze mu buryo nk'ubwo ngubwo ah, butari nk'ubu bwacu yenda bu- busaba kugaragara eh, ntiwavuga nkanjye cyangwa ashire ndetse n'abandi bazaba bashinzwe ubukangurambaga eh, n'indi mirimo hari abazagaragara ibyo wavuze ko tubigarukaho ariko kuri ubu nibaza ko ayo mazina yaba atari ngombwa cyane kuko ndetse nizera ntashidikanya ko no kuba atarashyizwe hanze yose uko yakabaye eh, nabyo ubwabyo bishobora kuba ari ibintu bishobora kugira ndetse n'umusaruro kuruta no kuba twabashyira hanze kuko binaturuka n'impamvu zitandukanye kandi n'ibyifuzo bya bamwe bishobora ariko no gutuma icyizere ku babayoboka kigabanuka bwana ndayishimiye dore ko n'ubuyobozi mutabutangaje ngo mubushyire ahagaragara mwashyizeho amazina ariko ntimwavuga muti runaka ahagarariye iki runaka ahagarariye iki ntubona ko byatuma abanyarwanda batari bake babona ko mukorera mu bwiru simbihamya ndetse kimwe mu bintu twavuze tunenga twananenze no mu byo twabagamo harimo icyo kintu cya taransiparensi cy'uko tugomba gushyira imbere ikintu eh, cyo gukorera mu mucyo mu gukorera mu mucyo ariko harimo no kubaha eh, no guha abantu amahitamo choice abantu rero eh, no kureba na sitarateji dukoreramo kandi icyo nakwizeza cyo nta nubwo ari na kera Eh, ntabwo abantu bazadutera icyizere cyangwa se eh, icyo ari cyo kintu kizatubuza icyizere ikizatubuza icyizere ni uko ibyo dusezeranya kuzakora mu rwanda impinduka tuvuga tugiye guharanira zizatunanira kugeraho icyo gihe abantu bazadutera icyizere ikindi cya kabiri ni uko abo bantu eh, yenda bashobora kutagaragara mugani nko muri ayo malisite ariko bakagaragara mu bikorwa nabo bakabibona ko abo bantu bari mu bikorwa koko ibyo nabyo bizatuma uwakagize izo mpungenge nawe zizashira icyo twakoze gusa ubu ni uko twahisemo kandi ari yenda ku ruhande ku mpamvu sitarategike cyangwa se ku mahitamo y'abantu eh, y'uko amazina icyenda yagiye ahagaragara yari ahagije guhagararira abandi kandi tukaba dufite za represent- representation ndetse icyo uvuga ko ubuyobozi ntitwabutangaje ibyo ni ukuri nanjye nagize eh, nahawe izo nshingano zo kugira ngo nkore ubwo buhuzabikorwa bwo kugira ngo tugere kuri iki gihe cyo gushinga ah, cyo gushinga urunana umuntu wenyine ofisiyeri twatangaje dushinze urunana ni umuvugizi wacu kuko twumva ko hagomba kuba abantu bazashaka kumenya abo turi bo bakamuhamagara akabibasobanurira ariko noneho abafite izo mpungenge reka nze eh, nazo nzibamare ubu turiho ah, mu byo turimo gukora harimo sitirigitire zacu eh, kandi izo tuzazitangaza vuba nitumara kuzitangaza n'abazihagarariye eh, abawo abakwiriye gukorana n'abantu muri relasiyo pibulike abo tuzabatangaza keretse yenda abashinzwe adiminisitirasiyo interne ariko abashinzwe ibikorwa biduhuza n'abandi byanze bikunze abo tuzabamenyesha muri izo sitirigitire nshyashya turimo gutegura turimo gushyiraho uti rero icyo ntabwo ari ikintu gishobora gutuma abantu babatakariza icyizere ariko dusubire inyuma gato eh, ku- ku bijyanye n'ukuntu mwavuye muri rnc wavuze ko mwagerageje kuganira kugira ngo mwumvikane ibintu bikanga niba mwari muri mu muryango umwe uwo muryango ukazamo amakimbirane ntimushobore kuyakemura ureba ibibazo u rwanda rufite bigendanye no kubaho nyuma ya jenoside ibibazo by'ubukungu n'ibindi uh, wenda umuntu atarondora mwakwizeza mute abanyarwanda ko mushobora kubunga mwebwe mutarashoboye kwiyunga
urabona iki kibazo ni ikibazo cyiza cyane ariko nabwo ni ikibazo nakwifuza gusubiza bagenzi bacu twari dufitanye amakimbirane nabo bahari kuko icyo watugaya twebwe ni ukuvuga ati mwakoze iki kugira ngo mushobore kubanza kumvikana mbere y'uko mukora iyi gahunda yo gushinga urunana rwanyu icya mbere ni uko ibyo utunenga cyangwa se n'abandi bashobora kutubyibaza twarabikoze twagerageje gusaba yuko twumvikana dusaba bagenzi bacu mu nzira y'ibiganiro amatelefone abayobozi bo muri egizekitife tugira amakonferanse cyangwa se konferensi ko dusaba yuko twaganira ariko mu by'ukuri kubera impamvu bo ubwabo bashobora kuvuga barabyanga babyanze ntibyagarukiye aho twaje guhamagarwa n'abantu ku giti cyabo yewe numva bakora nk'aba muri sosiyete sivile baravuga bati se mwaragerageje inzira zose kuko zishobora gutuma mwumvikana biranga ndababwira nti ndababwira ni mwebwe mugerageze twebwe yenda kuko natwe dufite yenda tansiyo ziri hejuru cyane birashoboka ko natwe twaba tudatekereza neza mugerageze muzatubwira bati abo bantu mubihorere inararibonye ni departema yo muri rnc ishinzwe ku mu bimwe mu gishinzwe harimo no gukemura amakimbirane yananiranye aho bashobora kuba sinzi uko nabyita mu kinyarwanda ariko ni nka impasho mbese ni abantu badafite aho babogamiye bakaza ku kuganira nabo bakatubaza ku ruhande rw'ubuyobozi ku ruhande rw'abo bafite ibibazo ubwo navuga nka madamu Leya karegeya hari uwitwa viyatere mbonye umuvunyi hari uwitwa gatete hakaba n'uwitwa uwitwa eugene munyangoga abo bose icyakurikiye bamaze kugerageza gushaka utwunga icyakurikiye ni uko babiri muri bo baranditse banditse bavuga yuko beguye kubera imyitwarire basanze mu buyobozi idashaka nyine kumva inama batanga kandi aricyo batorewe aricyo bashyiriweho yewe si na babiri gusa beguye birashoboka ko ubu ngubu noneho inararibonye isigaye muri bane batowe hasigayemo inararibonye imwe ibyo rero ni ikikwereka ko nabo ubwabo batari banejejwe banyuzwe n'imyitwarire cyane cyane muri raporo bari bamaze gukora ivuga ko inzira ikwiriye n'iy'ibiganiro mureke kwirukanka kwirukana abantu ahubwo mubanze mubatege amatwi kuko ibyo batubwiye bitandukanye n'ibyo murimo kutubwira iyo nzira yaragerageje iya nyuma ari nayo ya vuba yakozwe na na p3 ariko nabyita kuko kera rnc yari yibumbiye mu byitwa p5 nyuma pdp imanzi iza gusohokamo ni ukuvuga ngo hasigaye p4 ariyo ishyaka rya fd inkingi rnc amahoro people's congress ndetse na ps imberakure noneho uvanyemo rnc ni p3 bisigaye abo bandi baratwegereye baravuga bati ese ntacyo bitwaye mwebwe turamutse tubahuje na bagenzi banyu mukaganira kuri ibintu twumva hanze hirya no hino mwareka yenda murumva nta kibazo hari ibibazo bibiri icya mbere ese muremera ko twababera murashobora kuganira na bagenzi banyu turavuga ati yego icya kabiri ese muratekereza ko murabona nta kibazo twebwe ko twabahuza tukaganira noneho rero bwana mutagoma reka nze nkubwire ukuntu twabaye twebwe uruhande rwacu feya ku buryo ndetse nta n'umuntu ugomba kudutera amabuye niba bariya bantu nibo bari bafite babaga bari bahuriye mu muryango umwe wa p four ni ukuvuga ngo twari gutinya twavuga ati abantu bakorana amanama baba bari kumwe buri gihe cyose basangira ibyayi nibo bagiye kuba bahuza bacu kandi tuzi neza ko bafite inyungu politiki basangiye ariko kubera ko twari tuzi ko duharanira ukuri ndetse ko urubanza rwacu ari uruca abana twaravuze ati rwose ari icya mbere ko tuzaganira turabyifuza icya kabiri nabwo kuba mwabaye tubera abahuza ntacyo bitwaye ibyo rero barabikominika no ku rundi ruhande nk'uko abahuza bakora mesaje zagarutse ndazifite baravuga bati bagenzi bacu bavuze ko badashaka kuganira natwe icyakurikiyeho naje kwirukanwa icyo bise kunyirukana urwandiko runsaba kwisobanura mu birego byanjye ariko nabwo maze kubisobanura nako kuvuga ko niteguye kuburana nabwo birahinduka haza gukurikiraho urwandiko ruvuga ko nabyo byo kwiregura bitakiri ngombwa ahubwo ko komite ya disipurine yafashe icyemezo cyo kunyirukana itanyumvise ibyo rero mutagoma niba ibyo wavuga ngo natwe bazabitubaza ngo twananiwe kumvikana nibura ntekereza ko bazabanza kutubaza nk'uko tubajije bati mwakoze iki ikibazo cyari ukuvuga ngo mwakoze iki kugira ngo mwumvikane mbere y'uko mufata gahunda yo kwitandukanya nibasanga ntacyo twakoze bazamenye ko ibyo tubasezeranya kuko ari ibinyoma ariko twe twatanze ukuboko yewe dukoresha inzira interne muri rnc habaho n'inzira externe nazo abantu batubajije bagira ngo ni twebwe ba nyirabayazana nabo basanga atari byo basanga ahubwo uruhande rundi rudashaka no kwicara ku meza amwe y'ibiganiro n'abo bakoranaga ari nayo mpamvu twagiye tunenga tuvuga tuti aha harimo contradiction mu gihe twe dusaba ibiganiro na kigali ariko ubwo dufatanyije tudashobora kwicarana ahubwo aho niho ikibazo cyari kiri natwe twabinenze abo twari dusangiye uru rugamba ni nayo mpamvu nifuje ko byari kuba byiza ari uko izo mpande ebyiri zabazwa ibibazo bimwe noneho ibyo bimenyetso tuvuga yenda bigatangwa ariko nka inforomasiyo ngo uhaye n'izikwiriye kuba zihagije nako kuba namwe mwakwikora ubushakashatsi bwanyu mukamenya niba ibyo bintu koko byarabaye ari umukuru w'inararibonye ari madamu y'akaregeya ari muri petuwa harimo uwo muri fdi amahoro na na piyesi nkibaza ko ibyo ari ibintu byoroshye kuverifiya noneho abantu basanga bitarabaye bakavuga bati koko abantu nabo ni abanyamitwe basanga byarabaye rero ubwo bazaduha amahirwe yo kugira ngo badutege amatwi bamenye koko ibyo tuvuga tunashaka kubishyira mu ngiro nibidushobokera ubutaha tuzabashaka nabo tubahe ijambo ariko abo wavugaga babahuzaga ubu bahagaze hehe bari kumwe namwe cyangwa bari kumwe na hariya mwavuye
icyo kibazo genda sinjye wagisubiza kuko bamaze kutubwira ko bataduhuje nako byanze ko baduhuza bati byananiranye ubwo hasigaye twe twaravuze ati nta kindi twakora nibura nabo ubwabo bazamenya yuko bazabisobanukirwa ko hariya hari ikintu kimwe kitari mu mucyo cyangwa se kitagaragara neza kuko nabo ubwabo abo twavuganye navuze ni ibyo ari byose namwe ngo murabyiboneye hari urubanza rukomeye rwo kugaragaza ko koko bimwe by'ubworoherane twigisha tunavuga byo kumva ibitekerezo bitari ibyo wenda muhuje ariko bitandukanye n'iby'abandi nabyo kuri icyo ngicyo ndabona ko ari ikintu batsinzwe namwe ubwanyu muzagira ikibazo gikomeye cyo kumva ko muzongera kuvuga ati murashaka ibiganiro na kigali kandi kuganira n'impande zanyu mwari musangiye ideoloji bidashoboka ibyo rwose ayo makuru narayatanze nako iyo inforomasiyo narayitanze kandi nako mbyizera n'uyu munsi
ubu se bwana turayishimye muri arenesi haramutse hagize nk'impinduka bakavuga bati nimwakire ukuboko k'ubucuti mwabyemera mugasubiramo mugasesa urunana mukaba ishyaka rimwe cyangwa mwamaze kubona ko ari akahebwe
iyo aroganse ntabwo nibaza ko twebwe twayitera twayishyigikira kuko byaba nabyo ari ugutanga mesaje itari yo nibaza ko ubu yenda ahubwo bayisheshe bakavuga bati turaza noneho tubagane cyangwa se twumve ibyo mwebwe kuko ibyo mwavugaga ko mushobora guhindura byananiye abandi reka tubirebe ibyo yenda byakumvikana ariko kumva ko twasesa urunana ibyo byo ntabwo ntabwo bishoboka ntabwo yenda kuri iki ngiki navuga ngo mvugira bose kuko tutabiganiriyeho ariko genzi ko na bagenzi banjye iki ari ikintu badashobora gukora kuko kuvuga ngo noneho tubahaye ukuboko kubera ko mwamaze kujya hanze kandi mwaramaze kunenga imikorere nk'iyo none se mutagomwa bashobora kutubwira garanti twababaza ni iyihe y'uko koko ku kuboko mu gutanga ari uko mushaka guhindura cyangwa nuko noneho musanga ibintu byararenze inkombe mugahitamo kuza kuvuga muti ntitwari tuzi ko ari uku bimeze ari aha bizagera ariko bidashingiye ko wenda mushaka gukosora ibintu ari ukubera yenda izindi mpamvu bo ubwabo baba babikoreye ariko ni nk'uko natwe twabasaba ati musese ihuriro twarabisabye twasabye atari ugusesa ariko twasabye ko ubuyobozi imyitwarire yamaze kugaragara twavugaga ko binabaye ngombwa kwegura mwakwegura nta mushahara nzi abantu bo mu ihuriro cyangwa bahembwa ariko byabaye nk'igitutsi kwegura ku mirimo igihe ibintu bitariho bijya mu nzira uwashakaga ko bijyamo ufite abantu uvuga ko ufite abantu benshi cyane bashobora gusimburana ntabwo ari igitutsi ni solisiyo twaporopozaga ni bimwe mu bisubizo twatekerezaga bikwiriye gutekerezwaho ariko byabaye nk'aho ahubwo aricyo twasabye cyonyine ibyo twavugaga bidutandukanya cyangwa se tutumvikanaho nta n'uwigeze ubitekereza ariko bavuze bati twarakosheje icyo gihe urumva ko icyo gihe nibo baba bari muri pozisiyo yo kuvuga ko hari ibyo basanze barakosheje none icyo gihe natwe twaba abajyanama y'igikwiriye gukorwa ariko ntabwo badutegeka ibyo dukora cyangwa se ngo batubwire ngo nidusese ibintu dutekereza ko ari byo bibereye abanyarwanda
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umutumirwa wacu ni bwana turayishimye jean paul umuhuzabikorwa urunana rw'abanyarwanda ruharanira impinduka ikiganiro ni muri isanga bwana turayishimye narebye urupapuro rutangaza cyangwa se inyandiko itangaza urunana nsanga yasinyiwe ku mugabane wa amerika ya ruguru ariko muravuga ku rwanda muravuga ko mushaka guhindura u rwanda ko u rwanda ruri kure cyane y'aho muri muzabigeraho mute ibyo byo ni bizagerwaho mu buryo yenda gahunda cyangwa se planifikasiyo ibyo natwe twabitekerejeho ndetse amashyaka yose ari hanze y'igihugu ntabwo wakwirengagiza mutagamo impamvu ayo mashyaka akorera hanze ni uko koko urwo rubuga nk'uko twatangiye tubivuga rwa politike rudahari mu rwanda buri mu byo tunenga bikwiriye guhinduka bikaba rero bidaha amahirwe abantu bashaka gukorera politiki mu gihugu ubwo singiye yenda kuvuga ibi byakorewe madame Victoire ingabire diane shema rwigara n'abandi n'abanyapolitike ndetse bagiye bagerageza harimo n'abandi bahunze abandi tutaramenya hatigeze haba amaperereza yo kumenya icyabishe nka bande andre kagarwisereka noneho rero nkibaza ko buri muntu wese abona ko kujya gukora politike mu rwanda mu gihugu imbere ni hagati y'amahitamo abiri hari uburyo bw'uko ushobora gukomeza koko ukahatana ariko amahirwe y'uko wabigeraho nayo ubwayo ntabwo ari menshi cyane ikintu rero gikwiriye ndetse tuzanakurikiza ni uko mu gihugu imbere koko tugomba kuhagira netiwaka niba ariko navuga mu kinyarwanda sinzi ukuntu nabivuga nako ariko ni ukuhagira uburyo dushobora kuhakorera ariko noneho hanze kuko ariho hari ubwisanzure nabwo ntitubibone nk'imbogamizi gusa ahubwo bikaba amahirwe bikaba twaba umusemburo wo kugira ngo n'ibyo mu gihugu imbere nabyo bishoboke ntabwo gahunda yacu ari iyo gukomeza kuba gukora politiki muri north america cyangwa se muri amerika ya ruguru cyangwa i burayi gahunda ni uko tuzegera abaturage ababangamiwe n'iriya n'imiyoborere mibi abenshi ni abari mu gihugu imbere ibyo rero turabitekereza ndetse niyo gahunda ikomeye dushyize imbere ariko ntitwahita twihora mu kanya ngo tujye mu gihugu ibyo ni ukuba uhaye gifuti cyangwa se kado kagame ibyiza ni uko mbabarire ndavuga yananiye kuvuga perezida kagame wenyine gusa n'ubutegetsi ahubwo ahagarariye bwa fpr byaba ari amahirwe akomeye twaba tubahaye njye nkibaza ko rero icyo dukwiriye gukora ari uko twebwe twategura uburyo bwo gukora politiki imbere bushoboka ariko no kugira ngo dukomeze tugire netiwaka ikomeye mu gihugu noneho uwo musemburo nugera izo mpande zombi cyangwa se ibyo bice byombi bizaba byaratekerejweho ariko ubundi n'ibyo dushaka kubanza kugeza ku banyarwanda mbere y'uko tunakorana politiki imbere mu gihugu harimo no gushyira igitutu ku butegetsi bwa fpr kugira ngo bamenye ko nta kabuza abantu bakwiriye gukora politiki imbere mu gihugu kandi abanyarwanda ubwabo akaba bagira amahitamo ariko batagenewe abo ibyo bagomba kwakira bigenwe n'ishyaka rimwe ku butegetsi
icyo gitutu uvuga muzagishyiraho mukoresheje iki muzarwana se muzafata intwaro namwe nka kuriya hari bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyizeho umutwe w'ingabo urwanya ubutegetsi bw'i kigali ibyo buriya kuvuga yenda gushyiraho igitutu gusa hari inzira nyinshi umuntu ashobora gukoresha hari igitutu gishobora gukoreshwa mu nzira ya diporomasi ubwo urabona nk'igihugu nk'u rwanda ni igihugu ubwacyo n'izi ndwara za kovide kidashobora ubwacyo kubyikemurira ariko u rwanda rufite isura nziza mu mahanga ntabwo byoroshye kuba mwavuga ko hari ibintu bitameze neza mu rwanda ngo amahanga abyemere yabyemera cyane ni nabyo navugaga iyo ibintu bimeze neza ariko usanga ayo mahanga ariyo babwira ari nayo abifitemo uruhare runini cyane udashobora no kugira ngo ukore ingamba zishobora gukumira icyorezo nka kiriya utabanje kubona amafaranga ishyano ryose aba atanzwe n'amahanga n'ayo mazi ateganywa kugira ngo ugire isuku ubwayo munyarwanda atashobora kuyabona mu buryo bworoshye njye ntekereza ko nako si nako kubitekereza gusa ni nako biri amahanga niyo afite uruhare runini cyane mu gutanga imfashanyo ku rwanda kuri guverinoma y'u rwanda twibaza ko batashyigikira cyangwa se bazatwumva kugira ngo be kubaha amafaranga yo kugira ngo birate bakandamize abatakandamiza abanyarwanda nkibaza ko rero bizaterwa n'uburyo bikozwe amahanga ashobora kutwumva kandi azatwumva iki ni kimwe mu nzira cyangwa ni igitutu nako kimwe mu byo tuzakora ibindi ntabwo tuzabwira abanyarwanda cyangwa se abanyamahanga bose ko twebwe dushaka inzira y'ibiganiro inzira y'amahoro tukabyerekana ariko leta ikavuga ko ibyo idashobora kubikora nk'uko fpr yagiye ibirega leta yasimbuye ko bavuniye ibiti mu matwi noneho ngo natwe ntituzatekereze inzira zishoboka zatuma yenda basubira ku ijambo kuko nabo barabizi yuko abanyarwanda badashobora kuguma bakandamijwe igihe cyose hari igihe rero kizagera icyo gitutu kikazakorwa giciye mu nzira zitandukanye za diporomasi iz'ibiganiro ndetse n'ibihugu bimwe bibaha amafaranga ubwo ndavuga ku bijyanye na ekonomi bakababwira bati mushobora gutega amatwi aba bantu kuko ni bamwe muri mwebwe bitaba ibyo bizatugora gukomeza tubaha amafaranga yanyu izo ni zimwe mu nzira zishobora gukoreshwa mbere y'uko utekereza inzira yenda zindi zishobora kuba zifite za risike nyinshi cyane mu yandi magambo abanyarwanda biruhukire ntabwo urunana ruje rurwana
kurwana ntabwo nashaka ko buriya usezeranira abanyarwanda intambara ngo bumve ko ari ikintu cyiza cyo gusezeranira abanyarwanda nibaza ko intambara zabaye mu rwanda ni nyinshi ariko kandi bwana mutagoma n'uwaba afite n'uwo mugambi wo kurwana nawe nta n'ubwo ari we abanza agashyira imbere ako kanya akavuga ko aricyo kintu cya mbere abona akwiriye gukoresha ntabwo nibaza ko twebwe tuzemera ko ducirirwa mu mahanga niba ariko nabivuga n'abandi banyarwanda benshi ndabizi ko atari ko babibona hari ndetse n'abatangiye kubikora bagafata intwaro ariko noneho sinavuga ko iyo ariyo nzira y'ejo cyangwa se uyu munsi dufata nk'aho ariyo nzira ishobora kuba izakemura ibibazo vuba kuko nabwo ibisigisigi byayo n'uyu munsi turacyabibona mu rwanda nakwifuza ko ubutegetsi bureba cyane cyane ko ari ubutegetsi bwagiyeho nyuma y'intambara bukareba igiciro cy'intambara bukareba n'ingaruka zigira mu gihugu noneho bakahitamo izindi nzira kugira ngo iyo nzira yindi itazigera inashyirwa mu bikorwa ariko igihe iyo ubutegetsi butabihaye amahirwe ni naho abantu benshi bavuga bati ese ko izindi nzira zose zatekerejweho zikaba ntacyo zagezeho noneho muratekereza ko ikindi cyakorwa ari iki ibyo rero bikaba byazavamo n'izo ntambara zitari ngombwa ariko ndizera nashidikanya ko bitazirirwa bigeraho kuko izindi nzira zose ziracyafite amahirwe ariko se bwana turayishimye reka tuvuge mu bifatika mu by'ukuri amashyaka arwanya ubutegetsi bw'u rwanda urabizi atandukanye uzi igihe amaze mu mahanga ibyo bintu bya diporomasi barabigerageje baravuze ntako batagize ariko ntacyo byigeze bitwara ubutegetsi buriho mu rwanda ndasubira kuri cya kindi nakubajije ikintu muzakora batakoze bashigaje badakoze ni iki
ndagira ngo nizeze abanyarwanda n'abadukurikiye yuko ibyo byose twabitekereje twanarebye n'igihe amashyaka ya mbere yabereyeho tureba igihe akarengane mu rwanda kabereye yewe mbere ya fpr kugeza ku fpr ku butegetsi bwa fpr uyu munsi ariko dusanga koko hari n'abandi bagerageje n'uyu munsi bakigerageza ariko tukavuga tuti hari uburyo tubona yenda butatekerejweho ubwo rero nibwo twebwe tuzanye bambaza uti ni ubuye ubwo buryo ni uko hari nubwo ibitekerezo ari bimwe nubwo manifesito zimwe zishobora kuba zifite imigabo n'imigambi ijya gusa ariko hari uburyo ibintu bikorwa mu buryo bushobora gutandukana kandi bikagera ku musaruro yenda abandi batagezeho cyangwa se nabo bifuza kugeraho bashobora kuba bazawugeraho ariko turatekereza ko twebwe ntabwo twajya gukora kampanye yenda y'andi maorganizasiyo cyangwa amashyaka ya politike twebwe turakora iry'iwacu kandi tuzi neza ko ayo mahirwe turiho dusaba abanyarwanda kugira ngo batugire icyizere gusa tuzabibereka noneho nabo bazatujije nibaramuka babonye koko bakavuga bati abantu mu bavuze ngo ibyabo bizahinduka none tukaba tubona umwaka urangiye hagihindutse nta kintu gishya batwereka twebwe twabizera kubera iyihe mpamvu ibyo rero nibyo tugira ngo twebwe tubanze dutandukaneho gatoya muri ibyo bitekerezo abanyarwanda baduhe amahirwe nibwo dutangiye niba igihe cyo gukora evaluwasiyo kizajya bakavuga ati koko abantu nabo ni abantu yenda b'abaporutinisite ni abantu bashaka gusa nabo kugira umuryango wa politiki bibumbiyemo ibyo ntituzabibarenganyiriza mu gihe bazabona ko koko nta mpinduka twazanye nk'uko twazisezeranye ariko turabyizeye ndetse turabibona ko bizashoboka mu gihe kitari icya kera cyane hari ibintu bigenda bigaragara cyane cyane ku bantu bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda hari abagira ibyago byo kwitaba imana bari mu mahanga hari ababa bari mu mahanga cyakora bakaza gusanga baribeshye mu byo bakora noneho bagasubira i kigali bagasanga ndetse bakanavuga ko ibyo bakoraga ntacyo byari bivuze ibyo byose mwabitekerejeho
twabitekerejeho cyane kandi mu by'ukuri ni nayo mpamvu twebwe tudashobora kunenga abantu bagerageza bagerageza gushyiraho amashyaka ariko tukizera ko ibyacu ntabwo bizageraho ugeraho wumva ko umuti ari ugusubira mu rwanda ata kintu cyahindutse mu butegetsi bw'u rwanda icyo gihe byaba ari ibinyoma twaba natwe kuko ibyo tuvuga tutabyizera twaba ari ugushaka yenda kwibumbira mu muryango wa politike ari kutareba akababara abanyarwanda bafite ntabwo twakora rero ikintu nk'icyo cyo gukina abanyarwanda ku mubyimba twebwe tuzaharanira yuko izo mpinduka dushaka zigerwaho kandi zizagerwaho tubifitiyeho icyizere gikomeye cyane gishingiye ku mikorere itandukanye tugiye kuzana ndetse n'amaraso mashya tugiye kuzana mu ruhando rwa politike ndizera ntashidikanya ko mu minsi iri imbere ari bo ubwabo bazaba baduha ayo manota batubwira bati yenda ba bandi ibyo bavuze koko birashoboka ko bazabigeraho naho abantu bagerageje nabyo ni ukubishimira kuko ntugire ngo buriya nta kintu bahinduye amashyaka yabanje yose yewe n'iri rya arenise tuvuyemo rifite uruhare rwaryo ryakoze ariko ntabwo ryashoboye kugeza ku banyarwanda ibyo ryabijeje mu gihe twatekerezaga ariko ndizera nashidikanya ko uru runana rwacu ruzagera ku nshingano zarwo abanyarwanda ubwaryo ntibwabona ko nibo navuga bazaba abacamanza akaba aribo bazavuga bati bari abantu n'abo kwizerwa cyangwa se si abo kwizerwa wigeze kuvuga uti imbarutso yo gutandukana na rnc ni uburyo bitwaye mu kibazo cya ben rutabana ndibuka ko ben rutabana hari indirimbo yahimbye yitwa urunana rungano umuntu yaba yibeshye cyangwa avugishije ukuri aramutse avuze ko urunana ruvutse kubera ibyabaye kuri ben rutabana
icyo kibazo ni yego nawe ku ruhande rumwe ariko reka mvuge kuri yego yego kubera yuko ikibazo cya ben rutabana cyabaye imbarutso ni nko gufungura amaso imikorere yenda twagiye tunenga mu ihuriro nyarwanda iyo kitabaho nubwo twari dufite utuntu twaganiragaho muri za adiminisitirasiyo ariko tukabiganiraho muri muri egizekitife na muri za biro politike ibibazo hakagira disikisiyo ibiganiro tukabifatira umwanzuro ariko igihe ikibazo cya ben rutabana cyabaye habaye ibintu bimeze nk'ubushyamirane byatumye dufungura amaso ku mikorere kuko byashyize kuri tesite icyo navuga kugerageza uburyo dushobora guha agaciro umunyarwanda uburyo dushobora gukora porosedire z'abanyamuryango ubwabo bari mu ihuriro nyarwanda uburyo tubafata tubatereta hari ibyo byavuyemo byo kwirukana harimo ibintu bimwe ntashaka gusubiramo yewe twatinze no kuri icyo kibazo ubundi muri gahunda zacu nagira ngo wumve n'amahirwe yo kubivuga y'uko opozisiyo yacu ntabwo ari iya renise opozisiyo yacu ni ni kigali ni leta ya kigali ariko ni uko byinshi twasanze nyine tudashobora gukorera mu nzira twakoreragamo uburyo twakoreragamo kugira ngo tubashe kugera aho tujya muri iyo nzira dusanga yenda bimwe mu byatumye tutagira n'umurego cyangwa se n'umurava wari ukwiriye kugira ngo ibyo twashaka guhindura tubigereho noneho rero ngarutse kuri ikibazo cya ben rutabana cyashyize kuri tesite cyangwa se kugerageza ihuriro nyarwanda muri ubwo buryo ubutabera uburyo bushobora bashobora kubwubahiriza kuko ibyo byose byajemo ari uko kwirukana abantu ari guha agaciro ikiremwamuntu umunyamuryango ubwe ibyo byose n'ukuntu bashobora gukurikiza yenda ibintu bya byo guca imanza ubutabera ibyo byose twarabirebye dusanga harimo ibisa n'uko ubutegetsi kuko ni nka egizekitifu baramutse bafite ubutegetsi tise ubu siko bigaragara bashobora kuba bakwitwara noneho duhitamo rero gushaka uburyo twebwe twavuga cyangwa se twereka abanyarwanda uburyo ibyo bintu byose ari uburenganzira bwa muntu ari ubutabera tuvuga ko twifuza bukwiriye kugenda bute ari bimwe biri mu byo muri manifesto twavuze ariko nyine nk'uko nabigarutseho ni uburyo tubivuga ariko igitandukaniro ni ukubikora kuko no muri manifesto za rnc bavuga ko igishyize imbere ari demokarasi n'ubutabera n'uburenganzira bwa muntu ku rundi ruhande ariko impamvu mvuga yenda si ni oya ni uko ryo haba n'indi mpamvu kuri iyo mpamvu nicyo cyatumye dufunguka abantu benshi babona ko harimo ibintu bidashobora kwihanganirwa ndetse n'icyizere kimwe bakagita ariko ku ruhande rwa ku ruhande rwa yenda kuvuga ati si cyo cyatumye havuka uru runana ni uko harimo n'abandi bamwe yenda bashobora kuruzamo batazi na bene eh, biranashoboka bashobora kumva gusa imigabo n'imigambi ishoboka cyangwa se eh, ishobora kubageza ku mpinduka bifuza hari eh, abantu bashobora kuba nabo bavuze bati njyewe yenda si nigeze ningira uruhare mu mashyaka runaka ariko nibura ubu ngubu ndumva nshobora kwifatanya n'abandi kugira ngo ah, mm, nanjye ngire uruhare mu kubohora abanyarwanda imbarutso nibyo yabaye kiriya kibazo cya bene ariko yenda ntiwamenya kuko hari n'abandi bagiye bavamo barimo eh, mu bubirigi igihe cya eh, rudasingwa n'abandi ba musonerana na ngarambe ibyo byose byagiye bigaragara bishoboka ko ari imikorere rusange ariko atari ukuvuga ngo yenda ni n'ikibazo cy'umuntu ku giti cye nubwo yaba ari we yaba ari ishingiro ariko impamvu ahubwo yabyo ari atari ben ahubwo ari imikorere ishobora kuba yara kuri icyo gihe byageze ko biba kuri ben ariko yenda byari kuba no ku wundi muntu Mm. ubu urunana amakuru rufite kuri bene ni ayahe
kuri ubu natwe turategereje nk'abandi bose turakomeza gukurikira ndetse tugira icyizere gusa yuko igihe kizagera yenda tukabona umucyo ku kibazo cye ariko nta makuru arenze rwose ayo dusanganywe yuko kugeza uyu munsi tutaravugana igihe utaravugana n'umuntu rero ibyo abandi bavuga bavuga batari aha n'aha n'aha n'aha ah, uravuga uti bya- twakwifuza ko ibyo bintu ari byo ariko mu by'ukuri nta makuru nyayo yewe nashingiraho mvuga ngo eh, araha n'aha kubera ko sintaravugana nawe uretse gusa ko icyizere yenda cyo turakigira kuko aricyo twifuza ko eh, yazadusanga noneho eh, tukongera tukamubona agihumeka bwana jean paul turayishimiye reka ngushimire cyane umwanya wahaye ijwi ry'amerika cyane cyane by'umwihariko mu kiganiro muri sanga murakoze cyane nanjye ndabashimiye murakoze radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyize gusa ibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka twizere ko izorushiriza radiyo n'ibizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu ya ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye james abulise abulise inyonyi records